babandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodienne nahazo ndongo ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze turi ngaha mu bihangare hazononekana byinshi kandi n'urubyaro rwacu ruzohona ku mvo y'imbeho iyo imvura iguye nta mahoro twigira turonka imivo idutemberamwo kubera abubatse amahangare bayubatse nabi uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya murongwe iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahamaze ikiringo c'amezi arenga atandatu ahavuga bimwe mu bibakomereye nko mu bijanye n'aho bakika umusaya muri kino gihe c'imvura turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko imiriro ya nyakanga ibandanya yiha inkumbi muri leta ya california aha muri amerika ibitigiri vyatangajwe n'abajejwe gutabara ejo kwa mungu vyemeza ko abagera kuri mirongo itatu n'umwe ari bo bari bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo miriro biruko mu gihe abajejwe gutabara bavuga ko ivyo bitigiri bishobora kurenga ko bakibandanya kuja kurondera abo barahitanywe n'iyo miriro babandanya banayizimya ibihumbi vy'abanyagihugu barahunze bongera batwara ivyo bashoboye guhungisha abategetsi basigura ko iyo miriro imaze kurwanya ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana gusa mu gihe abandi bavuga ko ari ibice cumi ku ijana gusa abarwanya imiriro barenga ibihumbi umunani nibo bariko barahangana n'iyo miriro mu manuko hamwe no mu buraruko bwa leta ya california iyo miriro ikaba yatanguye ku munsi wa kane yunyurwa n'ubugararwa hamwe n'umuyaga mwinshi cane ubarizwa muri iyo leta abategetsi ba california bavuze ko iyo miriro ariyo yasambuye ibintu vyinshi muri kahise k'iyo leta kandi ibaye ibaye iyigira gatatu yishe abantu benshi tukiri ngaha muri amerika kuri uno wa mbere hariko haribukwa miliyoni n'imiliyoni z'abagabo n'abagore bakoreye igisirikare ce kino gihugu harimo n'abaguye ku rugamba ni umunsi w'akaruhuko mu gihugu cose uzi ku izina rya veteran day mu congereza mu gihe ari umunsi uhuriranye no kwibuka imyaka ijana irumanye intambara y'isi ya kabiri iheze perezida wa amerika donald trump ahari ipari mu bufaransa yanditse abicishije ku rubuga rwiwe rwa twitter ko kwibuka imyaka ijana intambara ya kabiri y'isi irangiye ari no kwibuka intwari zarwaniye amerika muri iyo ntambara hamwe n'uwo wese yarwanye kugira ngo igihugu kigire amahoro gikomere kandi cidegembye nawe perezida Donald uh, murantunga perezida Barack Obama yahoze arongoye amerika nawe nyene yagize ico avuga kuri uno munsi ku butumwa bwiwe bwa Twitter yashimiye abahoze ku rugamba hamwe n'imiryango yabo avuga ko abanyamerika bose bashobora kubigirako mu kwerekana umutima wo gukunda igihugu n'abakibamwe abanyagihugu bo mu ntara zo mu buseruko bwa ukraine zigaruriwe n'uburusiya ejo kwa mungu bazindukiye mu matora y'indongozi za leta amatora perezida wa ukraine petro poroshenko yise ko atari amatora bwite ayo matora yiyamirijwe n'ubutegetsi bwa ukraine leta z'ubumwe za amerika hamwe n'umuryango umwe bwa buraya basigura ko atemewe n'amategeko kandi aje gusubiza inyuma umugambi wo kuganira kuganira kuri iyo ntara yitwa ko yanyazwe frederica mongereri ajeje imigenderanire n'amakungu umuryango umwe bwa buraya yavuze ko ishamwe aserukira ritazokwemera ibizova muri ayo matora uburusiya bwafashe ku mugongo abarwanyi biyise ko ari abanyagihugu ba repubulika mu buseruko bwa ukraine uburusiya bwongeye bwigarurira intara ya crimea muravyibuka muri bibiri na cumi na kane ariko bwama bwahakanye ko atari bwo buha ibirwanisho abarwanyi biyonkoye ku gihugu radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mumva ijwi rya amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze ariko mbanze mpubure nari mvuze yuko umunsi wo kwibuka intwari zagwaniye amerika ari uno munsi uyo munsi uzwi ku izina rya veteran day wahimbajwe ejo ariko kubera ko ari umunsi wa mungu uca wihimbazwa uno munsi ku wa mbere ikigo gishinzwe impunzi muri uganda kivuga ko kidashobora gutanga ubuhunzi ku muntu ahunga itotezwa rishingiye ku kubaho ari umwe mu bahuza ibitsina babisangiye ibikurikije abasaba ubuhungiro bari mu rwego bamaze igihe mu gihugu bataremererwa iby'ubuhungiro reka ibindi kwino nkuru tubibaze umenyesha amakuru ya amerika i kampala ignatius bahizi nubwo iri barura rishya ry'impunzi riri muri iki gihugu ryatangiwe mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ryitwa ko ari ibarura risanzwe n'abategetsi bavuga ko ubu hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho ryashoboye kumenya umubare nyawo kuko mbere hari impunzi zagiye ziyandikisha inshuro irenga kuri imwe kugira ngo zibone imfashanyo itubutse nyamara ariko hari n'izindi mpamvu zivugwa kuba arizo zatumye imibare ijya hejuru cyane cyane dore ko imibare yatangazwaga mbere y'iri barura yavugaga ko uganda icumbikiye impunzi zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane uyu ni hilary onek minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu ati uyu mubare utandukanye n'amabarura yagiye akorwa mbere werekana ko harenzemo ibihumbi
muradutunga murumvise yuko inkuru twari tubemereye atari ko muri iyo murakurikirana twari tubabwiye ko ikigo gishinzwe impunzi muri uganda kivuga ko kidashobora gutanga ubuhungiro ku muntu wese yahungiye muri ico gihugu avuga ko ahunze itotezwa rishingiye ku kubaho ari umwe mu bahuza ibitsina babisangiye umenyesha amakuru y'ijwi amerika muri uganda ignatius bahizi abidusigurira uko vyifashe ibyo nahunze n'ahangaha mu bugande ntabwo byemewe ko abantu babona bahuje ibitsina hano mu bugande icyo nahunze mu gihugu cyanjye nagisanze giteye ubwoba cyane mu bugande niyo mpamvu mvuga ko ndandukanye n'izindi mpunzi kuko nagerageje gushaka uburenganzira bw'impunzi nk'izindi zose barabunyimye ubu ntabwo mfite icyo ndi cyo singira iyo ntuka singira iyo ndi singira iyo mbarizwa uwo ni umwe mu basaba ubuhungiro muri uganda uvuga ko yahunze kubera ihohoterwa yakorewe rishingiye ku cyari cyo kwitaba mu mibonano mpuzabitsina n'abo babisangiye itegeko ry'umuryango w'abibumbye ryo mu wa mirongo itanu na rimwe riteganya abantu bagomba guhabwa ubuhungiro abaribo ntabwo risobanura neza aho abantu nk'aba bashingira gusaba ubuhungiro nyamara ariko ibihugu bimwe bimwe bibashyira mu cyiciro cy'abantu baba batuye hamwe basangiye imico imyumvire n'imyifatire bityo abandi mu gihugu cyangwa se ubutegetsi bukabibahora mu buryo bwo kubabuza umutekano bityo n'abo bakora imibonano mpuzabitsina n'abo babisangiye akaba ariyo ngingo yo muri iryo tegeko ryo mu wa mirongo itanu na rimwe bashingiraho gusaba ubuhungiro kubw'impamvu z'umutekano wanjye nanjye ndumva ntavuga amazina yanjye ndi umwe mu babana bahuje ibitsina nahunze muri bibiri na cumi na gatandatu mpunga bitewe n'itotezwa cyangwa se no kuba ibyo nkora mon orientation sexuelle cyangwa se orientation sexuelle itari yemewe bituma ntotezwa ndahunga ngeze hano muri iki gihugu nabwo sinigeze nakirwa neza ubu ngubu ndaho ndahangayitse nta byangombwa nari naronswa ku biti
nanjye ku mpamvu z'umutekano wanjye sinavuga amazina yanjye naje mpunga nagize muri uganda muri mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ntangira porosesi nk'abandi mpunzi kugira ngo n'ibyangombwa nemerwe ko ndi impunzi gusa ariko ntibyakunze opimu igaragaza ko batazigera badutiriyaringa tukabona ibyangombwa nk'abandi bose ngeze ahangaha mu bugande nahasanze hari amategeko anaremereye ahubwo ntari busubire mu gihugu naturutsemo nahunze ntari mu narenge iki gihugu ngo ngire ahandi hantu nshaka ubuhungiro mbayeho nihisha iyi foto yanjye n'ibyo nkora byose bizwi muri social media ahantu hose birazwi tu- mbaye mu nzu ntazi ngo ejo bizagenda bite turatabaza tuvuga ngo un aba ariyo iturengera un niyo itwishyurira amazu nibyo ariko se tuzaba mu mazu kugeza imyaka ingahe none mubayeho gute mubayeho gute mu- murya iki mutunzwe n'iki ya ubuzima tubayemo ubu ni ni ubuzima bugoranye cyane ni ubuzima bwo guhora wifungiranye mu nzu gusa ikintu navuga ni wenda UN ya- yagerageje gukora ni kimwe cyiza ni uko itwishyurira amazu ariko nabyo ntago ibyo ntago bihagije kuko kwi- kwishyurira inzu ugahora mu nzu wikingiranye mu nzu udasohoka ubwo nabwo ni ubu- ni ubuzima bubi cyane bitubaho kenshi iyo usohotse mu nzu abantu baragusakuriza ngo uyu ni umutinganyi ku buryo nta na hamwe wakwihisha abantu bamaze kutumenya amategeko mpuzamahanga agenga impunzi ibihugu byakira impunzi bizituza afite ukuntu ateguye abantu bakwiye guhabwa ubuhungiro abo ari bo impunzi ni iki ifite ukuntu ibisobanura ibyo bintu murabizi mubona ko muri muri kategori igomba kwemerwa nk'impunzi yesi turabizi impamvu twemeza ko dukwiye guhabwa ubuhungiro ni uko ibihugu twavuyemo imiryango yacu bari batakidushaka bitewe n'uko bavumbuye ibyo turi byo ngo turyamane duhuje ibitsina ariko ku mategeko ya UN sara tuzi ko bafasha umuntu wese ufite umutekano muke mu gihugu cye ndi muri kategori y'abagomba guhabwa ubuhungiro kuko uh, umuntu uhabwa ubuhungiro ntabwo ari umuntu wahunze intambara wenyine Eh, ushobora kuba ari impamvu za politike ushobora kuba ari impamvu sosiyale ushobora kuba n'izindi mpamvu z'umutekano muke zituma umuntu ahunga umuntu ntahunga intambara inshingano mpuzamahanga zose ibihugu bishyiraho imikono ntabwo zitesha agaciro amategeko y'igihugu asanzwe kandi kubera ubwigenge bwa buri gihugu igihugu icyo ari cyo cyose gishobora gushyira izo nshingano mu bikorwa cyangwa ntikibikore ku ruhande rwa uganda ukurikije umukuru w'ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu mehya gerard simon abita mu mibonano basangiye igitsina ntabwo bashobora guhabwa ubuhungiro muri uganda During the course of registration of our refugees in Uganda, we followed the laws of ati iyo turimo kwandika impunzi muri iki gihugu dukurikiza amategeko y'igihugu amategeko ya uganda asobanura neza ko ibikorwa by'abitaba mu mibonano mpuzabitsina n'abo babisangiye bitemewe mu gihugu no kubera iyo mpamvu umuntu aje gusaba ubuhungiro avuga ko yahohotewe mu gihugu cye kubera ibyo bikorwa ntabwo dushobora kubumwemerera nyuma rero ibikurikira biba bireba ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu That's now the job of the Minister of Internal Affairs to see where they take them.
nyamara ariko umukuru HCR muri Uganda Joel Boturwe anaribo bacumbikiye aba bantu yabwiye ijwi rya Amerika yuko bari mu biganiro na leta kugira ngo yongere gusuzuma ikibazo cyabo n'abandi bose baza gusaba ubuhungiro kubera ibyo bari byo ati kandi leta itangiye kubyumva Ignatius Bahisi ijwi rya Amerika Kampala tukiri mu gisata c'impunzi na none bicaye ku masonga nk'itangura zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya murungwe iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zivuga ko zitagiye koroherwa muri kino gihe c'imvura kuko amahangare babayemwo atako yifashe inkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo izi mpunzi zirenga magana abiri zimaze amezi atandatu zikambitse mu bihangara byo mu nkambi y'imurungwe mu gihe zitegereje kuzahabwa amapariseri kugira ngo ziyubakire amazu yo guturamo zivuga yuko imvura ivanze n'umuyaga yaraye iguye yatumye zirara zinyagirwa ibintu nabyo byiganjemo ibiribwa nabyo birara binyagirwa bikurikiranye n'uko iyi imvura yaraye iguye yavanyeho amwe mu mashitingi yari asakaje ibihangari miburo sarafina ni perezidante wa hangari y'abamama yo muri buroke ya cumi na kane nta muntu n'umwe wigeze ajyama twese twahagurukiye rimwe turasayidirana ihema iraguruka iragenda tubura ukuntu tubigenza ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama mbere bamwe batwaraye tuvundana twa emwana sinzi ukuntu sinzi uko nabivuga kuko abari baryamye ahangaha baje mpaka baryama ahangaha turara turagundana nta wa- nta nu- nta n'ukuntu umuntu yabona agafaranga nk'umurongozi w'iyi sare icyo nasaba gusa ni uko na- batwubakira neza kugira ngo bakaduhereza intuza natwe aho tuba kandi bakaduhereza amazu njyewe ku bwayo ya senta avuga yuko iyi mvura niyongera kugwa bazagira ingorane zirenze kuko iyo imvura iguye yinjira mu bihangara akambitse izi mpunzi maze ikonona ibiribwa byazo ndetse n'aho zirara jewe icyo ntusaba ndabasabye abajejwe abaturongoye yuko bo muri senere ba nyakubahwa botugirira inguvu bakatwubakira amazu tukimukiramwo n'ibibondo kubera turi ngaha mu bihangare hazononekana byinshi kandi n'urubyaro rwacu ruzohona ku mvo y'imbeho iyo imvura iguye nta mahoro twigira turonka imivo idutemberamwo kubera abubatse amahangare bayubatse nabi imivo ikiguma idutemberamwo nta mahoro tugera turonka duca duheka abana abandi tubugira tubabyure tugasanga bamaze kunyagirwa bamaze gutoha batwawe n'utwo kurya nyene tubayeho nabi turahangayitse ku mvo y'ibihangare mu rwego rwo gutuziza impunzi ziri muri iyi nkambi ishiramwe rya ASR binyujije mu ishiramwe rishinzwe inyubako rya ARD rigenda ritanga amapariseri ibiti ndetse n'amafaranga yo kubaka amazu kuri izi mpunzi zituye imurongwe ariko kuri izi mpunzi nshasha iri shiramwe rivuga yuko kubera ikibazo cya mikoro make buri mpunzi izishakira amadafari hanyuma bakazayishakira ibyo gusakarisha izi mpunzi zimaze amezi atandatu muri ibi bihangare zivuga yuko iyi ngingo y'ishiramwe rya ARD yo kuzisaba kwiyubakira inzu y'amadafari mu kwezi kumwe kugira ngo zizahabwe ibikoresho byo gusakarisha izazigora kuko kugeza iyi saha nta bikoresho byo gukora amadafari izi mpunzi zari zahabwa kandi n'amazi yo gukoresha amadafari muri iyi nkambi ya murongwe ni ingorabayizi ayo mazu y'amatafari n'ukuri batubwiye ko tuzicaturira twebwe abantu b'abakecuru n'abamama ni ukuri haragera yaho tubirabi twabyumviriza ingene bimeze ntabyo tuzoshobora ati gute twebwe turabye igihe cy'imvura igihe cy'imvura ntaho tuzanikira itafari ntaho tuzoronka tuyashyira ikigira kabiri ni ukuri ni ukuri hasi ni ibirayi iturungikire ni ukuri amahera yo kugira yo gufyatuza amatafari yumye kugira natwe twubake imvura ikiraba ubusanzwe izi mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zihabwa ibiti imisumari ndetse n'amashitingi yo kubakisha hanyuma zigahabwa n'amafaranga yo kwishyura umufundi vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara kivu y'amajyepfo egisata impunzi duce tukibandaniza mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ibyo abarundi baheruka guhunguka mu ntara ya kirundo basaba leta n'umurwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora kubashira ku rutonde rw'abazo kwitabira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinzi kwiyandikisha mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri vyabereye rimwe mu ntango z'uno mwaka no kwiyandikisha kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ryahavuye ryemezwa ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene mu gihe co kwiyandikisha abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzaniya bamwe bari bamaze gutaha abandi bari bakiriko baravyitegurira uyu ari mu bahungutse kuri uyu wa kane w'indwi turangije avuga ko yari yiyandikije ku rutonde rw'abifuza gutahuka kare kugira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ntazomucike avuga ko yahavuye ahura n'ikibazo co kutamushira ku rutonde rw'abahunguka ubwa mbere kugira icifuzo ciwe kije mu ngiro jenarije mu kwezi kwa kane mvuga ati amatora abiri na mirongo ibiri azogende gushika basi nageze muhira mu kwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi bamuhunguye mu kwezi kwa cumi na rimwe kwa bibiri na cumi n'umunani none kandi twari tuje kugira tugire iki dukora amatora twubaka igihugu cyacu none bose bavuga yuko baba barakwije igitigiri cy'abazotora abo bandi nabo bene igihugu barimo baraza n'abandi baba bakiyandikishije kandi twari twaduhungutse twari dushaka gutora kuzotora wumva ivyo bintu ibyo haba nk'ijonjoro nk'uko duhungutse turi mpunzi umurundi uwo ari we wese yumva yumva ki ari umurundi yo kwiyandikisha amatora tukazotora amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aba bahungukanye n'uwo wa mbere bati mu gihe tutoshikwa ku rutonde rw'abazotora kuba dusa n'abakuwe ku rutonde rw'abandi barundi icyo kintu nta muntu kibura kandi ndi umurundi kandi nkaba mpungutse kandi nkaba ngiye mu burundi bwacu nifuza ko natwe abantu b'impunzi tumaze guhunguka ko natwe boca badushira ku rutonde hanyuma nabwo tukazotora nk'abandi kuko natwe turabarundi kabisa mbere ahubwo ni byiza kuba tuje n'amatora twimirije n'amatora bisaba ko natwe tuzotora ayo matora mu gihe noja nkumva umva noba ndi murundi nyene byumvikane ko ntoba ndi umurundi ahabwo bisaba ko nange notora nyene tukabarundi kwega nkano duhungutse irusaba leta y'uburundi ahabwo nisagaye natwe turabene igihugu abene kuva na kera turasabye ahubwo dufashe turonke uko twotwara natwe ubundi bwacu tubushigikiye tubuteze imbere kubera imyaka iheze twicaye twarahombye vyinshi ico basaba abatwara ni ukubafasha kubaronsa ivyankenerwa kugira bashobore gushirwa ku rutonde rw'abazitabira amatora yimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri leta yoraba kabisa twebwe nubwo biri uko naho twahunze yoraba ntitwe twahunze ko twahunze ibitandukanye kuko nkajewe ku ruhande rwanje ndifuza yuko bosa natwe urupapuro gutora tuje twiteze yuko natwe dusha mu rutonde rw'abandi kuko natwe turi abarundi kiri kintu twosaba nuko twosaba yuko imitima yacu duturukako ko abadutwara dusahiriza bakadondera ibyo izo mpapuro bakadusha mu rutonde rw'abandi tugatura nk'abandi kuko tuba turabarundi nk'abandi nyine gushika mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu nibo baharugwa na leta y'u Burundi ko bamaze guhunguka nk'uko vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza tugomba gutera akamu n'abandi barundi bene wacu bakiri mu makambi y'impunzi tubanje gushimira ibihugu vya Tanzania, Kongo na Kenya bamaze iminsi bakorana na leta yacu kugira ngo batahuke ku bwinshi tukadushimira yuko kubamenyesha yuko muri ino myaka ibiri abarundi bamaze guhunguka barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu inyuma yabo buri ndwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ifatanije n'ibihugu vya Tanzania n'u Burundi yabandanije gutahukana abandi bifuje gutahuka ku bushake bwabo ni muri abo bahungutse vuba hagwiriyemwo abatashoboye kwiyandikisha ngo baze bitabire amatora yimirije kuri ico cifuzo cabo twagerageje kurondera Filipo Nzobonariba avugira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi ntitwashoboye kuronka utwakira kuri telefone yiwe kugira tumusabe umuco mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika tuvuye ngaho mu kirundo ce tugaruka i bujumbura abanyagihugu baba muri quartier ya zone kanyosha ni mu manuko bw'igisagara ca bujumbura bidogera ishamwe sip iryo shahamwe ririko riratunganya amaparasera mu makartier mashasha ya nkega busoro ariko abanyagihugu bakavuga ko ivyo bikorwa biriko bituma bategwa n'ivyuzurire na cane cane muri kino gihe c'imvura inkuru ya evariste nzikobanyanka
aho ni mu makaritiye mashasha ya nkengabusoro ahariko haratunganywa amaparasera mashasha yo kubakwamwo uburaro ivyo bikorwa biriko biratuma haba abanyagihugu bagira ingorane izo nazo ni imyuzure ibatera biturutse kuri ivyo bikorwa na cane cane iyo imvura iguye umwe mu bayazi n'ijwi rya amerika aba muri karitiye kanyosha ya kane ihanamiwe na nkengabusoro avuga ko ivyo vyunyurwa no kwishirahamwe ririko riratunganya ayo makaritiye mashasha ritaciye imigende y'amazi nk'ayo mabarabara bariko baraca baciye bagenda bakora n'imiserege icana amazi kubera yuko batayiciye n'ubundi amazi ateza kuba menshi nk'ubuhoho biracanagendeka kubera yuko atanamazi ariyo mu gihe hoba hariyo amazu naho uzoca usanga amazi batayaciriye inzira nyayo uzosanga ariko hakuni nyene abantu tuba hepfo baba hepfo y'akakuzi bategereza kugira ikibazo mu gihe batoba baciye inzira y'ayo mazi urongoye ikigo kijejwe gutunganya amatongo yo mu bisagara sipe mu mfunyafunyo yabwijwe rya amerika ko ibikorwa vya mbere vyari vyo guca amabarabara yo muri ayo makaritiye mashasha no gushinga imbibe akavuga ko bahereye ku bikorwa basabwe n'abahafitiye amatongo igisagara ca nkengabusoro kiriko kiratunganywa kugira ngo haboneke uburaro bwiza busubikije amategeko ariko rero muri iryo tunganya kubera ko ibikorwa byari byaratevye ari umugambi watevye kubera watanguye kuva mu bihumbi bibiri na cumi abenegihugu bafite amatongo harya bari basavye ko dutangura kubonesha amabarabara ico gikorwa rero nico catanguye nico nico gikorwa ca mbere catanguye co kugurura amabarabara no no gushiraho amaborone kugira ngo umwe wese amenye iwe iparcelle yiwe ico gikorwa rero kiriko kirarangira ababa mu makaritiye ahana urubibe na nkengabusoro bavuga ko bari basanzwe bahanzwe n'iyo myuzure kuko imikobeko itwara amazi yari isanzwe ari mito cane bagasaba ko igiye kubakwa yoba yagutse gusumba garuka mbi zoza ni kubera badashira umuferege bongereze ku bundi wahoraho urumva izotumura amazu amazi ni menshi cane amanuka ngaha urumva rero ingorane dufise ni kongereza uwundi muferege batangura kugira ikarte shasha bongeze undi muferege nivyo dukeneye rero umuferege urabona ufise epeseri ntonya wokongeza uwundi ruguru yaho kugira tongere amazi amanuke ashike kuri lake Innocent Nibizi arongoye sipe avuga ko mu minsi ya vuba hagiye gukurikira ibikorwa vyo guca iyo migende itwara amazi aratahura iyo myitwarariko y'abo banyagihugu turaca tutangura ikindi gikorwa cerekeye co gutunganya neza vyerekeye imifurege itwara amazi ico naco kikaba kizotangura muri iyi minsi kuko amasezerano yo gutunganya ico gikorwa ariko arashirwa ku mikono n'ababijejwe ni ukuvuga yuko isoko ryo gukora ico gikorwa ryaramaze gutangwa aho ubuye amasezerano ageze mu bushikiranganji buraba ubutunzi kugira ngo bashire ku mukono hamije ibikorwa bitangure ubundi hariya hantu murazi ko ari ahantu hasanzwe hahanamye twifuza yuko ico gikorwa cotangura vuba kugira ngo bariya abantu baba hariya ntihagire inkurikizi mbi ziboneka na cane cane ko n'aya mabarabara twuguruye naho nyene tudaciye dutunganyiye mu furege vuba iyo ca yononekara si mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura gusa abahaba bidoga ko baterwa n'imyuzure abo mu buraruko bw'ico gisagara bavuga ko babibayemo imyaka n'iyindi bagasaba leta guca umukobeko munini wo kwegeranirizwamwo amazi yaba yabateye aturuka mu makaritiye yo mu buraruko no mu mitumba yo mu ntara ya bujumbura bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika mu rwanda naho uburyo bwo kwivuza ukoresheje telefone bwiswe babile bwatumye abanyagihugu bivuza kandi badataye imirimo yabo abivuriza kuri centre de sante ya tare ni mu karere ka rurindo babwije ijwi rya amerika kuba batandukanye n'imirongo yo kwa muganga inkuru irambuye na mugenzi wacu mu rwanda asumta kabuye ikompanyi yiswe babiri y'abongereza imaze umwaka urenga ikorera mu rwanda iyi kompanyi niyo yazanye iryo koranabuhanga ryo kwisuzumisha utarinze kujya kwa muganga umukozi wa babiri mu karere ka rurindo mu ntara y'amajyaruguru bwana tuyisenge jean francois richard yasobanurira radijwi rya amerika ko kugira ngo ubonane na muganga ukoresheje telefone ufata telefone ukandikaho akanyenyeri magana inani na cumi na rimwe urwego ukohereza ubutumwa iyo ufite simukadi ya mtn cyangwa tigo ushobora kuba wafata gahunda na dogiteri bagahita baguha gahunda na muganga ukamubwira uburwayi bwawe kuri telefone yawe icyo gihe uba uri mu rugo nta nubwo uri kuri santire do sante uyu mukozi yasobanuye uburyo umurwayi avurwa n'umuganga kandi batari kumwe uburwayi bwawe bwumva mu buryo bubiri ko baragufata ibizamini cyangwa baraguha imiti batagufasha ibizamini iyo baragufata ibizamini hari kode bakohereza muri telefone iyo kode ukiyibona ujya kuri santire do sante ukahasanga umuforomo wa babiri ukimara kubona ibizamini bakwandikiye agufasha kujyana muri labo ugatanga ibizamini ku buryo bwihuse ibisubizo by'ibizamini ntabwo babisubiza wowe murwayi wakoze kuri telefone babiha umuforomo wa babiri akabisubiza dogiteri wavuganye n'umurwayi dogiteri wavuganye n'umurwayi niwe ukonkiriwa imiti bagomba kuguha ya miti iza kuri ya telefone y'umurwayi mu karere ka rurindo mu murenge wa bushoki bamwe mu baturage baho batangiye kwivuza bakoresheje ubu buryo uyu mukobwa akorana n'ibigo byigenga bishinzwe gucunga umutekano namusanze ku kazi ke ansobanurira uko yatangiye kwivuza kandi atavuye mu kazi ufata telefone bikagenda gute nkavugana na muganga nkababwira uburwayi yaba ari ngombwa ko ntanga ibizami bakanyohereza gutanga ibizami bakanyeza na mesaje yo gufata imiti wabonye bitandukaniye he n'ubwo twajyaga dukoresha mbere biratandukanye kuko urabona ushobora nko kuba uri hano urwaye bidakabije uri mu kazi ukivuza ukaba wakaka nk'uruhushya rw'iminota ingahe ukagenda ugiye gufata imiti aho muri ako karere ka rurindo nageze ahantu hakorera ibikorwa by'ububaji umwe mu bakozi babaza nasanze yarwaye ariko yari amaze kwivuza akoresheje telefoni yabwira ijwi rya amerika ko arangije kwivuza kandi akaba agiye gufata imiti atigeze abonana n'umuganga ngewe nagize nashyizemo ziriya nomero nyine banyohereza mesaje y'iminota y'isaha mbese turavuganiraho na dogiteri isaha igeze rero barampamagara ndabitaba bambaza amazina y'umwirondoro wanjye ndabibabwira ubwo noneho bambaza ukuntu ndwaye ndabibasobanurira kuri telefoni kuri telefoni maze kubibasobanurira rero none ati mu kanya gatoya ati tegereza mesaje ndagukoreza mesaje uje muri farumasi kwa muganga bahite baguha iyo miti ubwo rero none hariho nibwo banyoheze mesaje niyo nandimo kwereka uyu nguyu ubu ugiye gufata imiti ubu ugiye gufata imiti ubu buryo nabona ni uburyo bwiza kabisa ndabona ahubwo bwatinze kuza ko twivuzaga mbere twivuga mbese byari ibintu bigoye nk'ubu ngubu nagomba kuba nataye akazi nkagenda nkafata wenda nk'amasaha abiri atatu kwa muganga ariko ubu ngubu ubu akazi kanjye nagakoze ubu nibwo ngiye gufata imiti kandi sindamara y'iminota cumi n'itanu ndatinzwa no kugera ubundi bakampa imiti nkongera nkagaruka kuvugana na dogiteri ni mu rundi rwego rwo hejuru kuko ubundi iyo uvuganye na dogiteri umuntu aba yizeye ko avuganye n'umuganga nyawe ariko buriya biranshimishije cyane buri miti nizeye ko bagiye kumpa nizeye ko ari imiti nyayo magana abiri ndatanga nta yandi umukozi wa babiri ukorera mu karere ka rurindo asobanura ko iyi gahunda yaje korohereza abantu bakora akazi kwivuza kandi badasibye akazi kabo iyo ufite akazi birakorohereza ko akazi utakishe hatagize igihungabana ugeze kwa muganga ufatisha ibizamini ukimara gufata ibizamini wisubirira mu kazi kawe noneho ibindi bigasigara iby'umukozi wa babiri akohereza ibisubizo by'ibizamini dogiteri akaguhamagara uri mu kazi kawe akavuga ati ibisubizo twasanze ari ibi n'ibi icyo ukora ni iki ntuza kubona umwanya ujya kwa muganga bagufashe na kode y'imiti ubundi witahire ubu buryo kandi bwaje gufasha abari basanzwe bavurwa n'abaforomo kuri centre de sante kubonana n'abaganga b'inzobere abaganga bavura abarwayi baba bari i kigali ku cyicaro cya babire umurwayi we ari iwabo mu murenge asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka rurindo mu ntara y'amajyaruguru asumta kabo yarakenewe no kuri we duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze fasil gebehu hamwe na ingenier nashran yamfashe muhinga bw'ivyuma nanje diane nahazwe twari kumwe kuri mikro tuzongere ejo nkaho twahereye mandanye kuranirwa mayi no mu vyanyu